muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu mwongeye kwirirwa mu burundi ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri interineti mudukurikire kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu ingingo z'ingenzi z'aya makuru umuyobozi wa hcr mu burasirazuba bwa kongo abdulayi bari yasuye inkambi y'abarundi mu rusenda twagarutse ikibazo kijyanye n'iby'isuku urabona yuko abarefije amaze amezi umunani muri rusangi bayafashwe amezi icyenda bigeme n'abafasoni adahabwa ibikoresho inzu kudasakagwa uyu ni olivier iranzi uhagarariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo oms iratangaza ko abantu benshi bashobora kurwara dange kubera igipimo cy'ubushyuhe kizamuka ku isi naho nigeria yashyizeho ikigega gishinzwe gushyigikira ibikorwa remezo mu rwego rwo gutsura ubukungu bw'igihugu ikaze muri kumwe na thomas kamirinzi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi oms ishami rya loni ryita ku buzima iratangaza ko umubare w'abazafatwa n'indwara itera umuriro yitwa dang ushobora kuzazamuka uyu mwaka ku buryo butigeze bubaho ku ruhande rumwe biturutse ku bushyuhe bw'isi bufasha imibu iyikwirakwiza eugeni mukankusi araduha ibindi bisobanuro imibare y'abarwaye denge ku isi irimo kwiyongera kuva abambere batangajwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri OMS ivuga ko mu mwaka ushize wa bibiri makumyabiri na kabiri abayirwaye bari bageze kuri miliyoni enye n'ibihumbi magana abiri iyi ndwara yabonetse bwa mbere na mbere mu murwa mukuru wa sudani Khartoum nk'uko minisiteri y'ubuzima yabitangaje mu kwezi kwa gatatu ni mu gihe uburayi bwatangaje ubwiyongere bw'abarwayi b'iyo ndwara igihugu cya peru nacyo kigatangaza ibihe bikomeye mu bice hafi ya byose mu kwezi kwa mbere OMS yaburiye ko denge ariyo ndwara yo mu bihugu bishyuha ikwirakwira mu buryo bwihuse ku isi kandi ko ishobora kuba icyorezo ubu hafi icya kabiri cy'abatuye isi bashobora kuyirwara muganga raman bariyudan inzobere wa oms muri deparitoma ishinzwe indwara zititaweho yabibwiye abanyamakuru bari geneve mu busuwisi uyu munsi kuwa gatanu hifashishijwe uburyo bwa videwo oms ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hatangajwe miliyoni eshanu n'ibihumbi magana abiri barwaye denge mu bihugu ijana na makumyabiri n'icyenda uyu mwaka hari miliyoni enye zirenga abagera hafi kuri miliyoni eshatu bavuzwe muri za amerika umuyobozi muri oms yavuze ko hari impungenge ku birebana n'ikwirakwira ry'iyo ndwara ya denge muri boliviya paragwe na peru ishami rya oni ryita ku buzima rivuga ko iyi ndwara itera umuriro no kubabara imitsi yica abari hafi ya rimwe ku ijana ry'abayirwaye
radiyo ijwi rya amerika perezida wa nigeria bola tinubu uyu munsi yashyizeho ikigega gishya cyo gushora mu bikorwa remezo ni imwe mu ngamba zo gutsura ubukungu no koroshya ingaruka z'icyemezo yafashe gikuraho amafaranga leta yashyiraga mu bijyanye na peteroli eugene mukankusi arakomeza twagarutse ikibazo kijyanye n'iby'isuku urabona yuko abarefije amaze amezi umunani muri rusangi bayafashwe amezi icyenda bigeme n'abafasoni adahabwa ibikoresho inzu kudasakagwa
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibyuma ntabwo nzi ukuntu byivanze muratubabarira bijya bibaho noneho dukomereze kuri iyi nkuru ya emmanuel bona ni umujyanama mukuru wa perezida w'ubufaransa urega ubushinwa guha uburusiya yego ibikoresho butakagombye kubuha nanone ni inkuru ya eugene mukankusi ni igisubizo cyatanzwe abajijwe mu nama y'umutekano aspen security forum niba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byaba byarabonye ikimenyetso na kimwe cy'uko ubushinwa bwahaye intwaro uburusiya mu buryo ubwo ari bwo bwose mu ntambara yo muri ukraine uwo mudiplomate emmanuel bonne umuyobozi w'itsinda rya diplomasi muri perezidansi y'ubufaransa yagize ati yego hari ibyerekana ko barimo gukora ibintu tutakwifuza ko bakora yongeye kubazwa niba ubushinwa bwaratanze intwaro bonne yavuze ati urebye bisa n'ibikoresho bya gisirikare kugeza ubu icyo tuzi ni uko batarimo gutanga byinshi byatuma uburusiya bugira ubushobozi bwo hejuru ariko dukeneye ko hatagira ibitangwa abategetsi b'ubufaransa babwiye televiziyo y'inyamerika cnn ko bone yaganishaga ku bijyanye na tekinoloji ku mpande zombi n'ubundi bufasha harimo ingofero za gisirikari n'ibindi bikingira umubiri amasasu perezidansi y'amerika n'iy'ubufaransa ntibyasubije reuters ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza ubwo bari basabwe kugira icyo babivugaho
Eugenie Mukankusi urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nimudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu noneho tugiye mu biyaga bigari umuyobozi wa hcr mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abdulayi bari yagendereye impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda mu rwego rwo kumva kureba no gushakira umuti ibibazo byabo ni inkuru ya vedaste ngabo uri uvira akigera mu rusenda aturutse i goma abdulayi bari yagendereye mu bimwe mu bikorwa byakozwe na hcr birimo ikigega cy'amazi ivuriro ahakorera amashyirahamwe ndetse n'ahamwe hakorerwa ubucuruzi aho uyu muyobozi wa aseri yagiye anyura yatugwaga ibibazo bitandukanye biraje inshinga inkambi ya rusenda irimo abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu iranze olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda twabasabye ko n'ubundi nka hasere ashobora gushyira hamwe na pame kuko assistance alimentaire muri protection ku murefije kugira barabe icyo bokora noneho icyo kibazo kivanwe mu nzira vuba bwangu twagarutse ikibazo kijyanye n'igisuku urabona yuko ababyeyi abarefeye amaze amezi umunani muri rusange bayakwashwa amezi icyenda bigeme n'abafasoni badahabwa ibikoresho inzu kudasakagwa ariko ibyo byose twamwese yuko zikiri ntabamye kuri twebwe turamusaba yuko izi ntonde zatanzwe ku mashyirahamwe agejwe iby'inyubako mu nkambi y'abaremeye kuba gusubiramo gusanura inzu zishyika gushyika kuri cumi n'umunani ku ijana gushyika uno munsi atakimwe kirakorwa uru ruzinduko rwa Abdoulaye Bali yakorewe mu Rusenda aherekejwe n'abagarariye amashyirahamwe atandukanye akorana na ASR mu ntara ya Kivu y'Epfo hari icyizere ruw'impunzi kuko hari bimwe mu bibazo yiboneye wenyine n'amaso bitandukanye n'amaraporo yari asanzwe ahabwa kuba rero ga uyu munyacubahiro yashyize muri kamere rusenda byaduha icyizigire kuko yatembereye ibisate bitandukanye yashyitse ku ivuriro ryunga hamwe ikambe rusenda umuganga mukuru asanzwe arongoye iryo vuriro ite aramubwira ibibazo bisanzwe bifise ko hari ikibazo cy'imiti y'abasipesiyalite arashobora kandi gutemberera ku gipolisi abapolisi baramubwira ko bafise ikibazo cyo guhanahana amakuru biturutse ku maradiyo yabo motorora yononekaye gutemberera ibindi bisato bitandukanye byo mu ikambi ya rusenda aho yashyitse no ku bubiko antrepo ya hasi risanzwe ibikwamo amasabune amasafuriya amashitingi n'ibindi zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zifite gahunda yo guhunguka zivuga yuko zashimye gahunda yashyizweho yo kujya kureba uko umutekano wifashe mu Burundi kuko ari benshi batinyaga guhunguka kubera amakuru atari meza baba bafite ku gihugu cyabo ni uko yatwemereye ko hagiye kubaho umugwi uzogenda mu gihugu cy'u Burundi ukaraba igihugu cy'u Burundi ukuntu kimeze hama bikarushirizaho impunzi kugira ngo zigire gute zikubona umutekano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no guhunguka icyo kintu rero twagishimye kuba yakitwemereye dusaba leta ya kongo guverinoma ko yandika bifuza gutaha bose mu gihugu cy'u Burundi batahe mu mutekano ntangere kandi babandike kugira ngo batahe kubera ko turabona by'ukuri ubufasha mu nkambi ya rusenda buguma bugabanuka ku munsi ku munsi ku bibazo byo kuba impunzi z'abarundi zimara igihe kirekire zidahabwa ibifungurwa ndetse n'ubundi bukene buboneka mu nkambi Abdulayi Bari avuga yuko biterwa nuko inkunga basanzwe bagenera impunzi zigenda zibura kubera ibibazo by'intambara ndetse n'icyorezo cya virusi ya corona Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira ijwi rya Amerika noneho tujye mu Burundi abahinzi b'ibiti bivamo amavuta y'amamesa mu ntara za Nyanzarake na Rumonge bishimira ko igihingwa cya pacuri batera mu mirima yabo kibafasha gutegereza umusaruro badashonje ni inkuru ya radiyo ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayisomerwa na thierry ndayishimiye uri i kigali mu rwanda intara y'imbo na cane cane mu makomine ya rumonge na nyanzarake abahaba benshi batunzwe n'uburimyi bw'ibigazi aho hambere mu matongo nka yose wasanga ateyemwo ibigazi bikaba ari navyo byatunga umuryango kuko atakindi barima nyenitongo yahitamwo kurikotesha bakamuha amahera icarimwe canke akajera c'ibigazi akenga amavuta hanyuma akayadandaza akabona kwikenura mu tundi twankenerwa mu muryango byarashika kubera ubukene umurimyi agahombesha umurima wiwe na cane cane iyo yahuye n'ingorane giturumbuka ivyo bavyita umugwazo mu murima w'ibigazi nta kindi kintu wahatera ariko haraheze imyaka itanu ishirahamwe eraga rikorera inyanzarake rizanye igiterwa kimeze nk'icatsi kibana n'ikigazi kubw'abarimyi b'ikigazi bikabunga muri nyanzarake ico giterwa citwa pacuri caje hageze ubu mu mirima y'ibigazi usanga baragiteye hica uburundi jean marie ni umurimyi w'ibigazi akaba yaritavye akamo ko kubiteramo pacuri ati kirafasha umurimyi w'ibigazi ico giterwa ca mbere akamaro gifise ca pacuri ni igiterwa c'icatsi ni igiterwa gishobora kumara imyaka ine kiza gusaza mu myaka ine ico giterwa rero kirafise akamaro cane mu gihe munsi y'ikigazi atakindi giterwa ushobora kuhatera hama ico giterwa ca pacuri kikaba co kihaba naco nyene mu gihe mu kurindira yuko uronka umwimbu hejuru w'ikigazi munsi naho ukabanda ushishikara uronka amafaranga ukuye mu ico giterwa ca pacuri bari bingamarite w'ikabunga inyanzarake ati ntitukirimirira ibigazi kubera pacuri kera ibigazi byadusaba uburyo bwinshi kugira ngo tubibagarire no kubirimirira ariko kuva aho pacuri iziriye mu buryo bwo korohereza ivyo bigazi urumva tuca turimamwo iyo pacuri iyo pacuri urumva ikaca idufasha korohereza wa murima wacu ya matongo yacu yiki y'ibigazi urumva wa muntu afite ibigazi wa mutaye yakoresha mu kurimirira bya bigazi urumva hamaze kurimwa pacuri wa mutaye ntabakiwukoresha ubwo burimyi rero butuma ukoresha umwavu umwe ku biterwa byose Ko- ntabwo dutabiza ino angere y'ikizungu dutabiza amase y'ikirundi rero wa mwavu dutabije pacuri urongera ugakora no ku bigazi kabiri kubera tuguma tubagarira na cya kigazi kibana kigira nti kihanezerererwa Ivyo biterwa rero ni magiriranire nk'uko vyemezwa na Ecu Burundi Jean Marie w'Inyanzarake yarimye mu bigazi vyiwe igiterwa ca pacuri.
ubwa mbere ikigazi kiragirira akamaro pacuri na pacuri ikagirira akamaro ikigazi kuko munsi hacaguma habona hamererwa neza kibimirirwa haguma hameze neza ikigazi naco kibirwa neza kica kirose nko- nko kubagarira ico giterwa c'ikigazi hama ikigazi naco kikagirira akamaro iyo pacuri kuko ikifuka kuko pacuri ikenera ahantu hari igitutu hapfukaye cane hatashikira izuba rirenze umva byose birafitaniye akamaro None pacuri ifitiye akamaro gaki abayirima. Ico giterwa kimara imyaka ine waragiteye kandi waha amababi yaco wongera uyashora. Toyi Bonito afise ibigazi yateyemwo pacuri.
jewe nkibitera bwa mbere ntangwe kwimbura nibaza ko nza kwaronka nk'ibiro amajana ane canke atanu mugabo nza mbona dusize ku munzane ndaronsa itoni umva maze kuronka itoni ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu biba vyinjiye aho rero narashimye ndakenguruka no mu muryango barakenguruka Barumwete Alphonse nawe w'ikabunga amahera ya pacuri yayaguzemwo ibitungwa.
ubisanzwe eh, pacuri kuva aho utanguye kwirimira ah, iwacu ku mutumba gisenga akarusho karahabonetse amafaranga twarayironse yavuye muri pacuri ndashika n'ahantu nguramwo agatungwa k'ingurube n'impene ivuye muri pacuri Eh, tutibagiye gusahiriza nko kurihira abanyeshuri minivare no kurondera ifungurwa Nubwo abarima pacuri babishizemo umwete barasaba ko ibihingurwa muri ico catsi vyogaruka nabo bakabigura bumva ko ari amavuta amoga neza ariko ntibarayabona Jean Claude Nyawakira icegera c'uwurongoye uruganda rwa Eraga yishura ati by'ukuri muri pacuri hahingurwamwo amavuta aya mavuta nayo tuca tuyashora hanze hakavamwo icyo twokwita amaparufe mu gifaransa rero abarimyi abenegihugu b'imakamba ayo mavuta ntibashobora kuyaronka kuko ntaco boyakoza aya mavuta ntiyagenewe ko abantu bayisiga canke ngo bayarye yagenewe ko ashorwa hanze hakaza amafaranga mvamakungu aza gufasha mu iterambere ry'igihugu basaba kandi ko igiciro ku kiro c'amababi ya pacuri cokongerezwa Jean Claude Nyawakira asaba ahubwo abarimyi b'ibigazi gukurikirana neza igiterwa ca pacuri kugira ngo umwimbu ube mwinshi haba ku bigazi canke kuri ico giterwa kugira ngo bagurishe menshi
ndikira hirya ariko mata inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe nk'uko Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
kabira simuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo Reka da.
ndiyo bugo Ubwo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigeze kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Rwanda.
kombo taxi n'ejo kuwa gatandatu saa kumi na makumyabiri ku ijwi rya amerika raporo zitandukanye za loni n'imiryango yita ku burenganzira bwa muntu zigaragaza ko abagore n'abakobwa bakomeje guhohoterwa mu mpande zose z'isi kandi ku buryo butandukanye ibyo byumvikanye no mu biganiro bitandukanye by'inama mpuzamahanga ku iterambere ry'umugore yashoje imirimo yayo ejo i kigali mu buryo bwo kurwanya iryo hohoterwa harimo kubasha kwirwanaho no kwigirira icyizere umukino wa karate ufasha kugera kuri iyo ntego mugenzi wacu Eugenie Mukankusi arabiganiraho na karateka Ingabire Gashagaza Solange karate ni umukino njyarugamba nk'uko benshi bavuga ukaba warakomotse ku gihugu cy'u- mu gihugu cy'ubuyapani ni umukino rero umuntu akina kugira ngo umufashe kwirwanaho kandi yong- wongere ikinyabupfura urumva akaba warageze mu rwanda kera ubwo eh, karate eh, ikaba i- iba mu marushanwa mpuzamahanga no muri olympic iherutse kujyamo Eh, ubwo rero ndumva ari ibyo Mhm. karate se ni um- ni umukino cyangwa se umuntu yabikoramo umwuga ukamutunga yego wamutunga kubera ko nanjye niko ni- ndabiku- mbikora nk'umwuga kubera gukina igihe kinini nkakinira ikipe y'igihugu mu rwanda ashaka no gukora ikipe y'abana ubwo rero iyo kipe y'abana hari ikintu ugena ku mutoza nta kandi kazi kandi ugasanga ndabihuza nta kibazo bigakunda Ye. hanyuma si iyo siporo ni iy'abagabo gusa cyangwa abagore nabo ba- bara- barayishoboye bayijyamo tugira icyo tubwiraho muri make iyo ni siporo y'abantu bose abagore n'abagabo ah, kandi bose bakagira amarushanwa amarushanwa yayo batangirira ku bana ah, hakaba n'iki- n'icyiciro cy'abakuze ah, n'icyiciro cya- cy'abasore n'abakobwa ubwo rero bose barayikina usanga no no mu mubare munini nubwo yataba munini cyane ariko abagore baritabira kandi nabo iyo ku rwego mpuzamahanga nabo ukabona batwara imidari n'ibikombe no mu rwanda rero nabo twateye imbere twageze kuri icyo cyiciro eh, baritabira kandi tuka- tugakora amarushanwa hanyuma no muri club yanjye nabwo ah, abantu baraza benshi ah, abagore abana batoya nakira kuva ku myaka ine usanga umubyeyi afite abana b'abahungu n'abakobwa akazanamo cyangwa ati mfite umukobwa wanjye nzamukuzanire nk'umubwira ati abakobwa ndabakira nta kibazo usanga rero siporo ikundwa n'abantu bose kandi n'abakobwa bayigezemo barayikunda kuko babasha kuba bafite disipurine bagakora neza yego Ubu- ubutumwa nabonye bwaturutse mu burundi ahanini ni abantu ubona babona ko siporo eh, karate atari iby'abagore nashakaga ko um- nk'umuntu umwe mu bari mu burundi yaza kutubwira niba iyo siporo ihari n'abayijyamo abo ari bo niba abakobwa bahejwe cyangwa niba barayigerageje bakabareka nabo bakajyamo cyangwa niba barabujije kuyijyamo burundu reka tujye ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro ari icy'abakunzi b'ijwi rya amerika tubanza kwakira anselme ngendakumana uranyumva ndabumva ijana ku ijana Ye- oh, ngeze amahirwe uri mu burundi amakuru cyangwa Yego, ndi mu ngaho Burundi.
Eh, urahagana Bo, hehe mu- mu- mu- mu bisanzwe mu majambo make Mm.
mu burundi umukino wa karate ku bakobwa ntiwitabirwa kuko bera bibona ko imico n'imigenzo y'abarundi itabibarekurira cyane cyane nk'umukobwa yashobora kujya muri urwo rugero rwo gukina karate baca babona ko yarenze imico imico ni ukuvuga imigenzo baca babona ko ari nk'umuntu w'igitandero Do- na siporo ku gukina umupira nuvuga ko biriko bipfa ubu kare na kare wasanga abakobwa bakina umupira cyane ariko karate rero nagiye mbona muri publication mwagize ko bari kwirwanaho ku buryo ngo bahohoterwa cyane bica biboneka ko umenga yozoganza umugabo amaze kwiga uwo mukino wa karate cyangwa mu bu- mu bundi buryo bwo gushwana bikaba nko gushwana ahubwo natangaye mbona ko uwo mukino guteye ku rugo rwa- ku rugero rwa kure ku bijyanye n- n'abakenyezi nyene abigeme nk'uko nyene none nashaka mbaze umutumire yego byoba biri muri ubwo bukurikirane ko bahohoterwa kugira babe bo kwiga uwo mukino wa karate biva kuki kumenga mwawusizemo muri publication ya ijwi rya amerika ko umenga ni nk'uko aho ko baba bahohoterwa cyane cyane tereke mu ngo mu kibano eh, donke mu mu- mu- mu- mu- mu- mu- mu bisanzwe nko ku isi yose ko baba bahohoterwa mbega tubona hariya amashyirahamwe usanga aharanira agateka k'abakenyezi gusa ataga- ata mashyirahamwe ahari aharanira agateka k'abagabo burya abahohoterwa mu buryo bwinshi wasanga ari abagore gusa n'abagabo nuko bahohoterwa Eh, ibibazo twanjye twarura yego urakoze cyane uba hafi rero agusubize ariko mwihereyeho ndibaza ako posite twashyize kuri facebook yo ni twe twayishyizeho ntabwo ari madame uh, sorange Mm, ariko ku- guhuza gushyira isano hagati ya karate na no guhohoterwa kw'abagore murabizi namwe ko i kigali harimo kubera inama kandi barimo kugaragaza cyane ko abagore bahohoterwa Ah, uwo muntu rero uzi ko yifitiye icyizere kandi ashobora no kwirwanaho ntekereza ko ntawapfa kumuvogera ngo amu- a- ashake no kumuhohotera mu buryo ubwo ari bwo bwose kuko aba ashobora ku aba ashobora kwirwanaho ariko nanone ndumva madame ah, ingabire yabivuzemo ko hari n'ikinyabupfura araza ku- kunyunganira Um, ikindi wari uvuze ngo imigenzo n'imigenzereze yo yo mu kirundi ariko ushima ko mu rwanda byagize aho bigera reka reka muhe umwanya agira icyo abikubwiraho madame ingabire ndabumva
murakoze reba nk'uko yabivugaga ntabwo ntabwo ari uburyo bw'uko umugore ashobora kujyamo kugira ngo azirwanyeho kuko ntabwo batwigisha kurwana ahubwo batwigisha kwirwanaho ubwo rero bitewe n'uko umugore ari guhohoterwa iyo wize karate biragufasha ukaba ukaba wa- wakwirwanaho mu gihe uhohotewe ubwo rero karate ikaba umwe mu mikino ishobora kugufasha mu gihe nawe wagiriwe ihohotera Ah, hanyuma mu mico uh, uko isi igom- i- iko- ime- imeze uko iri ubu mu iterambere nta mikino ikigenewe abakobwa nta mikino ikigenewe abahungu ibintu byose umuntu abikora bitewe n'ibyo akunze rero uri mu rwanda twebwe nta kibazo barabyemera kuko bigenda biva mu babyeyi mu myumvire y'abantu ugasanga nyine nta kibazo cy'uko umukobwa ya- yakina karate kugira ngo a- avuge ngo nayikina azaba ahindutse ishegabo nayikina azaba azabura umugabo we ni imikino nk'iyindi kuko akenshi usanga yitabirwa n'abana ntekereza rero ko ababyeyi bamaze kumva neza ko ari umukino wo kwirwanaho umukino njyarugamba nk'indi ku buryo buri wese eh, kuyikina kwayo biba ntacyo bivuze ko umukobwa yarengereye murakoze urakoze nawe ndizera ko anselme yasobanukiwe hari akandi yari yongeyeho kajyana n'uko n'abagabo nabo bahohoterwa nibyo ibyo turabyemeranwaho n'abagabo barahohoterwa ntabwo kandi nabo bahejwe haba muri karate cyangwa mu zindi siporo ariko nanone no kubuza umukobwa kujya muri siporo kandi abyifuza abishaka kandi abishoboye nabyo ni ihohoterwa tugomba kurwanya twivuye inyuma ikindi abo bagabo bahohoterwa turabizi mu burundi nk'uko wari ubibajije hari n'ishyirahamwe ri- ry'abagabo mu gahinda naryo rifasha abagabo bahohoterwa tuzongera turabatumize niba nimubikenera hanyuma baze nabo babaganirire mumenye ni- n'uwo mwakwitura igihe mwa- mwahohoterwa reka noneho anselme nizeye ko wasobanukiwe niba ugihari nsigura mu mpaye Ye, urakoze cyane Eh, twakire noneho n'igitanga simo simoni wiriwe murakoze yego urahagana he
ndi mu rwanda Mhm.
Eh, none umutumirwa ndagira ngo mubaze Ah, numvise ko ari no muri komite ya karate ku ku rwego rw'igihugu uko biri kose hari amakuru yaba afite eh, ku bijyanye na karate cyane Ku- ku bijyanye no kuba karate bayigira ikintu kinini ikagera mu ntara ikava mu mujyi wa kigali ikambara icyo ntera nimba hari iyo gahunda ijya ibaho cyangwa hari ahandi mu ntara y'abiri karate ku buryo batari mu mujyi gusa yego Eh, ikibazo cyawe wakirangije
kugira abanza mubwire kuri icyo hanyuma Ye- reka abanza ikindi gusubiza wenda na- reka abanza Eh, gusubize nabanza kuri icyo mubwire ntacyo yego soranje Eh, okay A- a- a- yaba atuye hehe kuko karate irahari yego si cyane nko mu- nko mu ntara ariko uturere twose tw'igihugu igerageza kubamo Eh, ubwo hari na gahunda yo kuzajya bimura ibintu amasemina amasemina cyangwa eh, amahugurwa bakayajyana mu ntara ubwo rero bitewe n'aho atuye bizamugeraho kuko ni gahunda ya federasiyo yo kugira ngo ikwirakwize karate mu rwanda hose kuko abantu batangiye kuyumva Ye, simone yego Eh, cyangwa niba hari icyo ntabwo wavuga baza- kuri icyo yaragusubije none eh, arakoze kuri icyo ngicyo none se uretse kuba wenda karate ari uburyo bwagufasha kuba wakirwanaho mu gihe hari eh, ukugiriye nabi uretse muri ubwo buryo nta ubundi karate indi nyungu yayo ni iyihe uretse kuba ari siporo cyangwa ari umukino wagufasha kwirwanaho nk'inyungu yindi wakuramo mu wenda mu rwego rw'amafaranga cyangwa n'imibereho yindi ni iyihe soranje Eh, inyungu inyungu ah, ni nyinshi hari n'uburyo nasobanuye ko afite ishuri washingamo ishuri ryo gufasha abana ah, ukabafasha kubigisha umukino iyindi nyungu ni uko karate yemewe ku rwego rwa re- olympique no mu marushanwa bakagera mu marushanwa y'igikombe cya afurika n'igikombe cy'isi ubwo rero mu gihe umuntu yiteguye neza i- ibyo bikombe bijyamo kandi iyo abigiyemo hari ibyo akuramo nk'ibihembo kubera ko yabashije kwitabira nawe igikombe cy'afurika cyangwa igikombe cy'isi biba byose ari inyungu zayo zo kuyikina Ye, wabyumvise simon cyangwa hari ikindi Yego, yego, usigaje arakoze Mm.
arakoze hanyuma ambwire nimba wenda ku bijyanye na karate nko mu rwanda hari igihe wenda ba- ba- ba- bashobora kuba wenda bagira nka shampiyona shampiyona irahari wenda iba buri gihe eh, mu rwego rwo kugira ngo n'iyo karate ikomeze izamuke mu gihugu mo imbere soranje Eh, im- yego- yego haba sha- ntabwo tugira shampiyona ariko tugira amarushanwa ahoraho Oh, nk'ubu mu bihe byashize harimo amarushanwa yo kwibuka ah, jenoside yakorewe abatutsi natwe muri karoti twari tuyafite ubwo turi kwitegura amarushanwa ya liberation cup azabera ku gisenyi ubwo ni mu rwego rwo ku- kwagura kugira ngo ive muri kigali igende mu ntara ubwo urumva twe tugenda tugira tugenda tugira amarushanwa ariko ntabwo ari shampiyona ihoraho nabyo ntekereza ko bizaza bitewe n'uko abantu bagenda babicyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiraga na karateka ingabire gashagaza solange n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika byari mu kiganiro murisanga mushobora kugisanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu gice nyine cya murisanga icyo kiganiro cyose mwagisangaho igihe icyo ari cyo cyose hanyuma hagati aho ngaho madame ingabire gashagaza solange afite umukandara w'igikara ceinture noire wambarwa nyine n'abantu bakina karate bo mu rwego rwo hejuru nyine bazi gukina kuko bageze mu rwego rwo hejuru ni ukuvuga mbese baba bararenze baba bashobora no kwigisha n'abandi ni uko nguko niko bigenza niko bigenda hanyuma hagati aho ngaho nabibutsa yuko umuyobozi wa hcr mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abdulayi bari yagendereye uyu munsi impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda mu rwego rwo kumva no kureba no gushakira umuti gushaka umuti w'ibibazo byabo muri ibyo bibazo mwabyumvise mu nkuru harimo kutagira amacumbi nyayo kutagira ahantu ho ku- h'amasuku ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo byose rero yabyumvise nk'uko namwe mwabyumvise mu makuru naho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms iraburira abantu ko umubare w'abazafatwa n'indwara itera umuriro yitwa dange ushobora kuzazamuka muri uyu mwaka ku buryo butigeze bubaho biterwa ku ruhande rumwe n'ubushyuhe bugenda bwiyongera ku isi noneho bugafasha imibu ikwirakwiza iyo iyo ndwara yitwa dange naho muri nigeria perezida bola tinubu uyu munsi yashyizeho ikigega gishya cyo gushora mu bikorwa remezo ni imwe mu ngamba zo gutsura ubukungu no koroshya ingaruka z'icyemezo aherutse gufata gikuraho amafaranga leta yashyiraga mu bijyanye na peteroli noneho rero n'abaturage bakamibonamo inyungu maze rero nshuti zacu mwese uko mungana mbashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika mukomeze mugubwe neza na gahunda zayo umugoroba mwiza murakarama